hello my people Oh, ashley don't release her pre-wedding picture with ooni yes o so, hey ashley ashley congratulations to the beautiful ebony black ashley yes o so, my people it is her turn to shine oh oh oh oh life na turn by turn my people. Yo, All right, my people. Now welcome back yes this na ashley adegoke afolashade yes so the um aka the alpha female yes one of the ebony black one of the beautiful um uh, queen when e be say oni of ife go marry on the 14 just a couple of days from now yes my When I know say ashley among all the queen when you be say oni of ife they marry na she different from them because she so confident in her colour she's a chocolate um, babe very beautiful in her colour she's so confident in herself one thing uh, ashley waiting waiting a lot of people like about this ashley be say as as see and so eh, <laughs> na small body big engine she be the type where say she is not carried away she know they dey intimidated now according to eh, reports they say she they ask and say her market maria her market Now by to carry dss they do her market so as una see this ashley he say if like oh, make only if ife go marry woman when they be say the yellow like purple they shine say eh, you see this a colour she is unique in her colour she is she's beautiful as far as she's concerned nobody find Richard. yes so that is the spirit yes my people hmm. according to report when you be say e will hear say among all these queens where be say you dey see Now ashley now be the person where they feel say she ready for this polygamy of a say because ashley no be today meet o no be today relationship with her oni of ife say na ashley na im be di only queen wey be say e go fit e dey tolerate oni of ife airsesses say if no be say ashley born pikin say na ashley na im be di pesin wey e be say e suppose to be first. say but eh, una know say as dem marry eh, eh, maria as first den ashley dey for uk wen e hear say dem wan go marry elizabeth. na she vex call oni of Ife say ah kabe si may your days be long because she dey give kabe si di respect o oh, ah if na respect eh she dey give kabe si respect well well ike kabe si greet am kaabe si oh, may your days be long kabe si wetin i dey hear so kabe si wetin i dey hear so how many years i don dey with you i dey with you marry wura i dey with you you marry queen naomi. Are they with you, Mary um, Marian? Are they with you? I come the hear say you won't go carry Karashika. Eliza, Dr. Elizabeth, come. Say no way. Oh. Say no way. So according to reports, some people they let us know say only a few be don't do introduction for Ashley. Say the people will be say they never do introduction for now Elizabeth and uh, Toby. So after, um, according to report, oh, after um, and Anako, now Ashley, now for position, no, according to waiting somebody talk from the source, so me, I don't know whether not true. Say now Ashley, now be second wife, Marian first, Ashley second, uh, eh, Dr. Elizabeth third, now Toby, now be the last. That is how they do it so my people, o oh, ashley they warm up seriously ashley na yanga girl o oh, me i just as like as i always say i say are they very anxious to see how her thing will be because hey, eh, as una see so hey ashley na notice me or my, so she done they prepare seriously she done release her photo her pre marriage photo to intimidate uh, Um, when Marian they carry DSS, they demarcate her, she does a laugh. She tell Marian, say, me Marian better because Marian they clap, they give and say, Lord, your festival don't finish, oh, come they go. Now you say, hey, eh, you never know anything. I go give you the shocker of your life. Now, my people, Marian body don't cool like ice water. Marian be like a, eh, a maria come soft like dodo wey so so koyi come be like rain fowl wey rain beat una no fowl wey rain beat as di feather be na so maria be na dem don humble am only of ife humble am becos time wey be say kemi she found dey write for am dey write say yes she be from igbira dey hype am. she this this she be that oh, yeah, executive say now she be the last bus stop eh When only of ife hear her say eh say maria say that she be the last bus stop Only of if trust maradona Now e dribble and dribble and dribble and dribble and go pack all these women They come back because people were advising him say the heat when e be say this. women they give know me na im make queen naomi no fit stay say e better if you know them one by one when he be saying no saying the wrong things with If you just go pay their bride price after all king they marry ten wife king they marry twenty as in power rich. say you see all these thing when he be say they go do one as official wife The rest go come hide them. say no way say all these women when they see they are unique in their own way all of them get their own style so there are some people you cannot hide their them under the this thing. So you cannot hide them. So so that is why Ashley disobeyed that law last year. Go for social media, blow whistle, enter social media, announce herself, call on of Ife eh, my clan jewel, say she be Alpha female, Alpha female no they pretend, now. who she be, then she be. Yes, onye of ife na crown jewel with her full chest she chest am my people don't be smart thing because of that singular act when she do ah a lot of people come blast her as i tell tell una so ashley main account today for private she not even green open am for people like us will be gossiper so that we not go to see what they go on it. ashley you be celebrity you better open that your page Don't put am for private again don't put that for private because if you like put that for private people go see carry fake accounts go eh, send friend request at the end of the day you go accept so the earlier you better the better for you so my people know. Oh, hmm be smarting. when i say not be smarting, not be small thing I oh. ashley adegoke now her marriage That be the talk of town because only of a girl will kind special soft spot for her because one she really understands the tradition, the custom. She accepts Onyofife for, for who Onyofife is because she know very well say as a because she grew for according to report they say a father and a kid so she grew up for that kind of environment she understand polygamy and she she accepts polygamy with her full chest she just the cane her lane she's not jealous she not ready to struggle any position with anybody her own be say she is married to Oniorishe and she's very intelligent. So her own be say actions speak louder than voice. She go they do her things. She go they do her things and people go they hear about her. Yes. Ashley Adegoke, she gets a um, foundation when it be say they see to widows and the less privileged. Yes. And she did run that her foundation successfully. She's a self-made woman. She's a shattered accountant and uh, she based in UK. So we don't know whether after this marriage she will come to for palace. They play a queenly, queenly duty or she will go back to base because from waiting with the sea, only know they give shishi. Only know they give shishi. That is why I marry all of the independent women. Women will be said that they bring things to the table. Now they say I'm actually an accountant. They work for UK. they send you um, pounds. Dr. Elizabeth dey Scotland. That one na data processing analysis. analysis, That one sef na hard currency she go dey bring. Then uh, wetin dem call The senior wife When they call Maria, That one na next oil manager, executive, administrative. She she she be oil guru. Then uh, which other one? This um, last one, Toby Philip that one na marine engineering though she know, they practice engineering she they do fashion she get her own fashion show fashion eh, label and she she's an artist she they do her brand of eh, eh, fashion and the rest so all of them they are very very occupied but the person when he be say only of Ife love well well when he love when he be say the thing really touch her. When it be say congo they do this revenge marriage Nine im be queen naomi yes queen naomi Naomi, the be only wife When it be say he born for only of ife as of now we pray say others go follow born and uh, queen naomi is a prophetess who start serving god at early age get her own ministry she has one quality when others know her, she's a godly woman she's a woman of god she's a prophetess and uh, she has a ministry and from what we are we are saying according to report they say she has gone back to school and she's still running her ministry taking care of her son Tade Nikawo. Yes, my people, now this one has to make a carry come in case you never subscribe to this channel. Wait, what are you waiting for? Be part of this channel. This is Maureen Gist TV. I will bring you now more gist as things unfold. fold. Una do.